Ekipleri Nezvi de Amerik. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe nanje hideniyo ngabo abanyagihugu bo mu ntara ya cibitoke mu burundi iheruka gusinzikazwa n'imvura y'isegenya bageramiwe n'ingaruka zayo aba bantu bosaba yuko botugezaho icyo dushobora kurya bakanatwiyumviraho ko ivyo vyatubayeho bakareba uko bashobora kutugenza uyo ni umukenyezi wo mu ntara ya cibitoke atabaza leta ko yofasha ikitaho abana babo komite mpuzamakungu y'ishyirahamwe ritabara imbabare CICR ritabariza abanyarwanda bagera ku gihumbi n'amajana umunani bafatanywe n'abagize umugwi CNRD mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nyamara imbere yaho reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rishikiriza ko umutekano muke hamwe no kutabasha gushika mu bice birimwo intambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo bikiri intambamyi yo kurandurana n'imizi ikiza ca ebola raporo ya nyuma ya hcr yemeza ko abantu ibihumbi bitatu amajana atatu na mirongo itanu na bine kugeza ubu aribo banduye ebola barimwo ibihumbi bibiri n'amajana abiri na cumi n'umunani yahitanye abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu barahagaritswe umutima n'uko intambwe zatewe zo kurwanya ebola mu ntara z'uburaruko bwa kivu na ituri zishobora kuba imfa gusa kubwo intambara z'imihari yitwaje ibirwanisho zikibandanya oms ishikiriza ko uwo mugera warwanijwe mu duce mirongo ibiri na dutanu tw'izo ntara kandi ko abantu bane ku icumi gushika ubu ari bo bashasha bakiriwe mu ndwi ziheze leta mfatakibanza ya bolivia yarasabye igisata ca onu cita ku mpunzi hcr guhagarika uwahoze ari perezida evo murarese no kumubuza kwivanga mu guhungabanya amatora yimirije mu mwaka uza muri icyo gihugu kuva ahungiye muri mexique mu kwezi guheze murarese yagumanye yagumye mu bya politike kandi arakoresha cyane imbuga ngurukanabumenyi ibi bibaye nyuma y'aho leta y'imfatakibanza isohoreye umutahe wo guhagarika murarese ku munsi wa gatatu inyuma y'aho iyo leta imwagirije iterabwoba no gutera imigumuko mu gihugu muraresi yarakuwe mu bazohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ariko yashikirije aho ari buwanezere hari ku munsi wa gatatu ko azoshigikira uwo wese azoserukira umugambwe wiwe muri ayo matora mu gihugu
washington ijwi rya amerika leta ya pakisitani yatangaje ejo ku munsi wa kane ko iriko irarondera gukura mu mabanga abacamanza bemeje ko ikiziga c'umusirikare yahoze ku butegetsi perveze musharafe kizobambwa iminsi itatu hanze y'inama nshingamateka mu gihe yofa imbere yo gucirwa urubanza rwo gufa mu ntango z'indwi sentare idasanzwe yaciriye urwo gufa musharafi kubwo guhemukira igihugu no guhindura ibwirizwa shingiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi musharafi w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu y'amavuko ubu akaba ari kwivuza mu idubayi muri emira zunze ubumwe z'abarabu perezida wa turukiya recep tayyip erdogan aragabisha ko hashobora kuba izindi mpunzi zihunga siriya mu gihe inteko ziwe ziriko zigaba ibitero vy'indege ku barwanyi bo mu ntara ya idribe erdogan ariko ntiyavuze ko hari impunzi zimaze gutumbera urubibe rwa turukiya intambara ya idribe niyo isigayemwo abarwanyi intara ya idribe niyo isigayemwo abarwanyi abarwanya leta muri siriya abanyagihugu bashika ku miliyoni zitatu nibo bagotewe muri ako karere ko ku rubibe rwa turukiya ibinyamakuru muri idribe bishikiriza ko turukiya yo biriko yitegurira kongera kwigarurira ako karere
washington ijwi rya amerika
perezida wa ukraine volodimire zelenski yaragenye volodimire yelsenko kuba intumwa nshasha y'icyo gihugu i washington yagenye yerchenko afise imyaka mirongo itandatu muri iki gihe muri ayo mabanga ku munsi wa kane ejo perezida zelenski amugenye mu gihe igisagara cya washington kirangwa n'indyaneza politike perezida zelenski yizeye ko yerchenko azofasha mu bijyanye n'imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na amerika mu gihe kitoroshe na gato volodimire yershenko yari ambasaderi wa ukraine mu ishyirahamwe mpuzamakunguni kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa bibiri na cumi na gatanu muri afurika sudani y'ubumanuko yarahamagaye ejo ku munsi wa kane ambasaderi wayo muri leta z'ubumwe za amerika philippe jada byitezwe ko philippe jada agaruka ku murwa mukuru wa sudani yo mu mpanuko mu mpera z'iyindwi kugira aganire n'abategetsi b'igihugu ciwe ku bijanye n'imigenderanire y'ico gihugu na leta z'ubumwe za amerika iyo ngingo yabaye inyishu ku bihano amerika yafatiye abategetsi babiri bakomeye ba sudani y'ubumanuko muri iyi ndwi leta ya amerika yagirije abo bategetsi ko bariko batuma ingwano ibandanya muri sudani y'ubumanuko ku nyungu zabo bwite ibyo ni mu gihe biriko bituma ububabare bw'abanyagihugu muri ico gihugu bwiyongera kurushiriza mu kwezi guheze impande zose zitana mu mitwe muri sudani y'ubumanuko ntizashoboye gushiraho leta y'ubumwe y'imfatakibanza igenewe kurangiza ingwano imaze imyaka itanu muri ico gihugu leta ya amerika yatangaje ko igiye gusubira kwihweza imigenderanire yayo n'igihugu cya sudani yo mu mpanuko
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini komite mpuzamakungu y'ishyirahamwe ritabara imbabare seyiseye ritabariza abanyarwanda bagera ku gihumbi n'amajana umunani bafatanywe n'abagize umugwi cnrd mu mpanuko bushira uruseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu itangazo ryasohereye i geneve mu busuwisi seyiseye isaba ko uburenganzira bw'impunzi bwubahirizwa ntihagire ubusubizwa iwabo ku gahato inkuru y'idonido n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza venuste nshimiyimana ibikorwa bya gisirikare bimaze iminsi bivugwa mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo byatumye abanyarwanda bagera ku gihumbi na magana umunani bafatanwa n'abarwanyi bo mu mutwe wa cnrd bafungiwe mu nkambi ya gisirikare ya nyamunyunyi ariko komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare seyiseyeri iravuga ko bari mu kaga umuvugizi wa seyiseyeri kinshasa Fatima Sator.
Pour le moment, nous, on parle vraiment de, magingo aya tuvuga ko hari abantu bagera ku gihumbi n'amajana umunani bagizwe n'abasirikare ba cnrd n'imiryango yabo igihe twagerayo twasanze bari mu kaga ku buryo ejo hari abantu cumi n'indwi barimo abana icenda baguye muri iyo kambi amakuru dufise ni uko hari abandi batatu bapfuye ejo n'uno munsi muri make rero ibintu bimeze nabi
komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare iravuga kandi ko yashoboye gusura abavukijwe uburenganzira bwabo no kwimura inkomere ebyiri n'abana icumi barwaye bakajyanwa mu bitaro bikuru by'i bukavu
hari abantu amajana atatu na babiri twashoboye kwimura hakaba hasigaye abarenga igihumbi n'amajana ane muri iyo kambi kandi muri bo harimo abakomeretse abarwaye abagore bibungenze n'abana batagira kivura ndetse n'abagendana ubumuga komite mpuzamahanga w'umuryango w'utabara imbabare seyiseri iravuga kandi ko yashoboye kwita ku bana batagira kirera qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, on a transféré 281 enfants. twashoboye kwimura abana amajana abiri na mirongo umunani n'umwe batagira ababarera tubashyira mu kigo c'agategekanyo gicungwa n'abanyempuwe bitaho abana n'amagara y'abantu bakaba bafise ikigo gifise uburambe mu kwita ku bana ivyo nivyo twabakoreye hanyuma twaranatanze hafi ibiro amajana atanu vy'imiti ndetse n'ibikoresho byahawe ibitaro bya nyamunyinya ubu tuvugana bagenzi banje bariko baratanga ivyo kurya ku bantu bagera ku gihumbi n'amajana ane
kwimura abo bantu nibikomeza komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR irasaba ko byakorwa hubahirizwa amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu Nous, ce qu'on dit, c'est que euh, une base légale est vraiment impérative déjà pour qu'une personne.
twebwe ico tuvuga ni uko hagomba gukurikizwa amategeko mu gihe hari umuntu abujijwe uburengera bwiwe ico dusaba ubutegetsi ni uko imbere yo kugira umuntu bimura barinda kubanza kubaza ababikoregwa bakavyemerera cane cane ku bantu biba biboneka ko bashobora kubangamirwa umuvugizi wa CICR i Kinshasa Fatima Sator yarangije abwira ijwi rya Amerika ko hakurikijwe amategeko mpuzamahanga ndetse n'aya buri gihugu ko nta muntu ugomba kuvutswa uburenganzira bwe bitanyuze mu mategeko hagati aho amashyirahamwe aharanira amahoro n'uburenganzira bwa kiremwamuntu akorera mu karere k'ibiyaga bigari arasaba ko abanyarwanda bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batakomeza koherezwa ku ngufu mu Rwanda Venuste Nshimimana ijwi ry'Amerika Londres
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi abanyeshuri amajana atatu na cumi bo muri komine mugina intara ya kibitoke n'ubu ntibarasubira kwiga bitewe n'imyuzure yasenyuye amashuri n'amazu y'ababyeyi babo mu ijoro ryo ku itariki ya gatanu rishira ya gatandatu uku kwezi ababyeyi basaba inzego zibijejwe kubaka ikibanza fatakibanza bigiramwo umuyobozi w'indero muri komine mugina amenyesha ko ico kibazo kiriko kirigwa ku rwego rw'igihugu eroje wirikaneza niyo nkuru adufitiye gushika ubu abanyeshuri baba mu duce twatewe n'imyuzura muri komine mugina intara ya cibitoke buraruka bushe uburengero bw'uburundi ntibarasubira kwiga diodone nahayo ni umwe mu bakuru b'amakomite y'abavyeyi atwiganira uko ibintu vyifashe kuva iryo sanganya riba nta mwana wasubiye kwiga kuko ntivyari gukunda habaye ubwa mbere ugutatana kw'abana ubugira kabiri haba ibihomoka vyinshi nzira ziraziba hamwe badashobora kuronka aho boca nta nzira rero yari gushobora gucamo ni mu mwana kugira ashobore gushika kw'ishure nahayo anemeza ko abana ubu basa n'abahahamuwe n'ivyo babonye aho imyuzura yahitana abantu n'ibintu ubwa mbere abana barahungabanye mu mitima yabo bamaze guhungabana n'ivyo bari bamaze kwiga vyaciye bisa nk'ibisanzaye muri bo iruhande yaho iyo bahungiye ivyo biyumvira ni vy'ubuhungiro iruhande kandi turavye abana ukuntu bamerewe n'inzara n'akantu kubera ivyo babonye nta bumenyi rero bashobora kuronka umuntu avyitegereje neza biraboneka yuko bigoye rwose kugira ngo bazosubire kwibagira ako kahise mu kiringo boba bakishobora kubonesha amaso yabo ivyo vyabayeho baba iryo hamuka na bamwe mu barimu bararyemeza daniel tuyisabe umwigisha wo kw'ishuri ritoya ry'ahitwa rukombe yongera ko ko n'abarezi ubwabo bahungabanye mu by'ukuri kuva ingorane zidushikira ku mashure imisozi ikavumagurika abantu benshi bakasiga ubuzima hariho ibibazo bikomeye cyane kubera ko abantu benshi basa n'abahahamutse harimo n'abana dusanzwe twigisha duha ubumenyi nabo bisa n'uko bahahamutse ku bintu bagiye barabona abarimu natwe twarahungabanye kuko byarashitse turarondera ukuntu twosubiza abana ku mashure mugabo ntibyakunda kubera ko inzira zarabyanse inzira zarabomaguritse cyane bikomeye abana bakabura aho bashobora guba boca mbo abigisha nabo baca barahungabana bamwe baranasinzikaye baranagwaye kubera nabo nyene byarabashikiye barahahamutse nabo bakibaza mbere gusubirayo bukumva wogira ni ikibazo gikomeye cyane kuko bibaza ko ibyabaye bishobora kongera kugaruka abavyeyi basaba ko kubakwa vuba ikindi kibanza abanyeshuri baba barigiramwo mu by'ukuri twasaba ubuyobozi bw'indero ko bwotugarukira ukaraba ibibereye kuri ayo mashuri kuko by'ukuri uravye ibyo bibanza mu mashuri aherereyemo ni ibibanza biboneka nk'uko bidashoboka kandi ubuhonyene byaranasinzikaye cyane rwose ku buryo tubona ko abana batosubira kuhigira kuko imitima yaramaze guhababuka kandi n'amashuri yaragiye arakogwako ku buryo abanyeshuri batokwicara muri ayo mashuri ngo bariko bariga ubumenyi turabona ko ugira ni ingorane cyane ubushikiranganji by'ukuri twobusaba ko bwofata mu mugongo bukagira ico budufashije kuri ico ikiciyumvira umuyobozi w'indero muri komine mugina diomede nzisabira aragishigikiye akavuga ko yamaze gutanga raporo mu rwego rubijejwe twebwe muri plateforme nationale badusabye raporo y'amashuri yagize ingorane twarayatanze ikomine irabizi umuyobozi bw'indero mu ntara barabizi tugasaba yuko ibishoboka bofasha abo banyeshuri mbere wanashaka tuba twifuza yuko iyo miryango yokwimugwa ikimurirwa ahashoboka kugira ngo n'abana babo babandanye biga bwana nzisabira anafite impungenge ku bumenyi bw'abanyeshure ubumenyi na ikirenga kuko kuva nk'ububiba turaje umwanya uheze indwi zirenga zibiri abana batiga biboneka neza yuko abana bashobora gusubira inyuma mu bumenyi ariko kandi abigisha nicyo bajejwe bategereza kuhama kwamana nabo n'abana kugira ngo barabe uwo mwanya watakaye bawurihe haraheze indwi igihe havubwa abantu bahitanywe n'imyuzura muri komine mugina umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yari yavuze ko hagiye kwihutirwa kubakwa ikigwati c'abateshejwe izabo n'iyo segenya pascal barandagiye twumvise ibibazo by'uburaro kuko nta cyasigaye turifuza yuko dukoranye n'abajejwe intwaro bari ngaha hoca hatomogwa vuba na bwangu ahantu abantu boja ndetse mbere bakabaho mu buryo bw'ikigwati mu kurindira imiryango itari mike nk'ubu umukenyezi n'ubiracaturatura ubu tubayeho nabi nyene turi tugenda tu duca nyene mu ivyo bihomoka tugira ngo tube nk'umuntu agasombe abana bashobora kurya kuko ntaco dufise turya ivyo twarya vyaragiye vyose turya nyene ariko umuntu agiye kujaho ku kandi gasozi ivyo bintu bitagezeho cane akaronka agasombe abana bashobora kurya nta kintu na kimwe dufise turya turaho uko n'aba bana uko twosaba yuko botugezaho ico dushobora kurya bakanatwiyumviraho ko ivyo vyatubayeho bakareba uko bashobora kutugenza ibitigiri bitangwa na buramatari wa cibitoke joseph teriteka vyerekana ko abantu amajana atanu na mirongo irindwi n'icenda bari mu miryango ijana na cumi n'itanu aribo bateshejwe izabo n'imyuzure yateye imitumba imwe imwe ya komine mugina imirima amazu n'ayandi matungo ataramenyekana igitigiri navyo birononekara ayandi mazu bagera ku majana atanu nayo arageramiwe abayabamwo bagasabwa kwimuka vuba imvura y'isegenya yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya gatanu rishiro gatandatu ku kwezi yahitanye kandi ubuzima bw'abantu mirongo ibiri n'indwi n'abandi icenda atawuzi irengero ryabo Roger Urikaneza ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika yaremeje mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ingingo zibiri zivuga ku vyaha perezida wa amerika donald trump yagirizwa ko yabikoze
perezida donald trump yabaze ikirego kizakurikirwa n'urubanza mu mutwe wa sena abanywanyi b'ijwi ry'amerika muri benshi mu bivugaho byinshi turabibashimira cyane rwose ariko rero mureke muri aka kanya tugaruke gato ku tuntu tumwe na tumwe tutarasobanuka neza bamwe muri mwe muribaza niba perezida trump yegujwe ese perezida trump yavuyeho abandi benshi muri mwe babashubije neza ko perezida trump atakuwe ku butegetsi koko rero iki kirego impeachment mu cyongereza twakigereranya n'ikirego umushinjacyaha mu bucamanza busanzwe ategura akagishyikiriza urukiko bisobanuye ko aba yabanje gukora amaperereza agashakisha ibimenyetso bifatika biherekeza ikirego nibyo umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'amerika yibanzeho mu maperereza wari umaze amezi atatu ukora washatse inyandiko zishobora kwemeza ko perezida trump yaba yarakoze icyaha wumvise abatangabuhamya batandukanye mu muhezo no ku mugaragaro byose nibyo byatumye abadepite biyemeza kurega perezida trump ibyaha bibiri gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko nibyo koko rero ikirego cyaremejwe ariko perezida trump ntiyegujwe kugeza igihe cyose urukiko ruzaba ari sena rutaramuhamya icyaha na kimwe ni umwere nk'uko bisanzwe mu butabera busanzwe ibi birasubiza n'ikibazo cya brighton adronis niko yiyita kuri facebook watwandikiye nyine kuri facebook voa radiyo yacu ngo ahubwo nafungwe kwanza nyuma y'urubanza perezida trump natsinda azaguma ku butegetsi kandi azaba afite uburenganzira busesuye bwo kwiyamamariza amatora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha ni ukuvuga mu bihumbi bibiri na makumyabiri rero umwaka utaha umwanzuro umunywanyi w'ijwi ry'amerika manirakiza gilbert arabivuga neza ati inama nshingamateka yemeje ikirego bitandukanye na yakuye cyangwa yeguje perezida trump ni ukuvuga ko hasigaye sena nayo ko ibyemeza cyangwa ibihakana koko rero perezida trump azakomeza ategeke kugera igihe urubanza rurangiriye muri sena noneho natsindwa ahite ava ku butegetsi kandi nta kujurira bigomba rero kwemezwa na bibiri bya gatatu by'abagize sena ni ukuvuga abasenateri mirongo itandatu na barindwi ku basenateri ijana bagize nyine umutwe wa sena banywanyi b'ijwi ry'amerika bamwe muri mwe muribaza kandi uko bizagenda muri sena nk'uko itegeko nshinga rya amerika ribiteganya mu ngingo yaryo ya mbere umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ni wo wonyine ufite inshingano zo gutegura ikirego impeachment mu minsi iri imbere umukuru w'umutwe w'abadepite nancy pelosi azohereza iki kirego muri sena sena nimara kukibona izahinduka urukiko rumeze nk'urukiko rwa rubanda bita juri izabanza rero igisuzume ishobora kugitesha cyangwa kugiha agaciro nigiha agaciro izakiburanisha umutwe w'abadepite uzohereza mu rubanza bamwe muri bo bazawukorera akazi nk'ak'abashinjacyaha perezida trump uregwa nawe azatuma abavoka be bo kumuburanira ninde uzayobora iburanisha umunywanyi w'ijwi rya amerika witwa niyonzima evariste yanditse kuri facebook voa radiyo yacu ati sena ya amerika iyobowe na visi perezida wa amerika mike pence wo mu ishyaka ry'abarepublikani niyo nzima uravuga ukuri itegeko nshinga rya amerika ingingo yaryo ya mbere igika cya gatatu rivuga ko koko visi perezida wa repubulika ari we perezida wa sena ariko aha ni mu bihe bisanzwe naho iyo bigeze ku ngingo yo kuburanisha impeachment aba ari ibihe bidasanzwe bityo mu rubanza rwa perezida trump sena izaba iyobowe na perezida w'urukiko rw'ikirenga john roberts nk'uko itegeko nshinga ribiteganya mu ngingo yaryo ya mbere igika cya gatatu birumvikana rero ko urubanza nirurangira umukuru w'urukiko rw'ikirenga john roberts azasubira mu mirimo isanzwe noneho byose bisubire mu bihe bisanzwe no muri sena umunywanyi w'ijwi rya amerika masabo yusuf aravuga ngo byose nta demokarasi irimo masabo ndumva ibi atari byo uti kuki impamvu ya mbere ibyo umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'amerika wakoze ubyemerewe n'itegeko nshinga ry'igihugu ni nayo mpamvu nta bubasha perezida trump yari afite bwo kubihagarika nta kindi ashobora kubikoraho usibye kwiregura gusa ni kimwe no mu butabera busanzwe nta bubasha n'ubushobozi umuntu uwo ari we wese afite bwo kubuza umugenzacyaha n'umushinjacyaha kumukurikirana no kumugeza mu rukiko iyo babona bafite ibimenyetso bifatika impamvu ya kabiri ibyo umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'amerika wakoze tubirebere muri rimwe mu mahame ya demokarasi ihame ryo gutandukanya kuzuzanya no kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi mu gifaransa nibyo bita separation des pouvoirs na poids et contrepoids entre les pouvoirs ibi birasubiza kandi na ndayisaba emmanuel wumva ko abademokarate bataye umwanya si byo ntibataye umwanya amategeko uko abiteganya bemeje ikirego kandi koko kizashyikirizwa umutwe w'abasenateri nk'uko itegeko nshinga ribiteganya inshuti zacu mbashimiye cyane rwose ko mwatanze ibitekerezo byanyu muri benshi koko n'undi wagira icyo yibaza cyangwa ikindi gitekerezo yakitugezaho birumvikana yakigeza no ku bandi banywanyi b'ijwi ry'amerika mukomeze rero mukurikire ijwi ry'amerika no ku rubuga wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu kuri facebook voa radiyo yacu kuri youtube voa radiyo yacu kuri instagram voa radiyo yacu no kuri twitter voa radiyo yacu murakarama
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isambirana amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.